mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo vewa yacu akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya gar- ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro cyihariye ahanini cyibanda ku mikino guhera kuri uyu wa gatandatu i Dakar mu gihugu cya Senegal haratangira amajonjora y'irushanwa nyafurika rya basketball rizwi nka Basketball Africa League ni imikino izakinirwa muri Senegal na Misiri nyuma isorezwe i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu u Rwanda muri iri rushanwa ruhagarariwe n'ikipe ya REG izakina umukino wayo wa mbere ku cyumweru imikino y'amajonjora yagabanyijwe mu matsinda abiri yahawe amazina ya sahara na nil imikino yo mu itsinda rya sahara izakinirwa i dakar muri senegal guhera kuri uyu wa gatandatu naho imikino yo mu itsinda nil yo ikazakinirwa i Cairo mu gihugu cya misiri guhera mu kwezi kwa kane itsinda rya sahara rigizwe n'amakipe atandatu ariyo reg yo mu rwanda us monastiri yo muri tunisiya benshi murayibuka ko yanakinnye umukino wa nyuma w'irushanwa rya bal ryabereye i kigali mu rwanda hari ikipe ya duk ya kaminuza ya dakar yo muri senegal club ferroviario dobeira yo muri mozambique slack basketball yo muri guinea na aisa yo mu gihugu cya maroc imikino muri iri tsinda nk'uko nari mbibabwiye iratangira kuri wa gatandatu itsinda rya kabiri rizakinira mu mujyi wa Cairo mu gihugu cya misiri rigizwe na zamalek yo muri misiri ari nayo ifite igikombe cy'irushanwa hanyuma hagakurikiraho petro do rwanda yo muri angola espoir yo muri repubulika ya demokarasi ya congo cobra yo muri sudani y'epfo cape town tigers yo muri afurika y'epfo na forces arme e police ariyo fap yo mu gihugu cya cameroon ikiganiro muri isanga cya none rero kiribanda kuri iryo rushanwa muzakurikira ku ijwi ry'amerika uko rizaba riba ku murongo wa telefoni ndi kumwe uh, umunyamakuru wacu jean claude munyandinda uh, jean claude munyandinda uranyumva jean claude munyandinda turi kumwe kuri telefoni uranyumva
ndakumva neza edi amakuru yawe amakuru ni meza jean claude munyandinda akaba tuzafatanya kugira ngo tubagezeho imikino yose ikipe ya reg yo mu rwanda izaba ikina mu gihugu cya senegal urakoze cyane jean claude munyandinda turi kumwe kandi na perezida w'ikipe ya reg wamaze kugera i dakar muri senegal bwana francis murindabigwi ikaze cyane mu kiganiro muri isanga bwana francis Ura- uranyumva bwana francis murindabigwi
ndakumva ndakumva edi muraho neza nabasuhuje natwe turagusuhuje aho ngaho i dakari umwuka wifashe ute
hano idashari ni heza eh, hameze neza umwuka ari mwiza ikirere ni cyiza ndetse n'abakinnyi bacu bameze neza bose bahagaze neza ibintu biragenda neza urakoze cyane ah, turi kumwe kandi na steve hagumintwari uyu akaba akinira ikipe ya patriots yo mu rwanda yakinnye bari y'umwaka ushize ari nayo yabimburiye aya marushanwa bwana hagumintwari nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
ndabasuje ndabashuje cyane muri amurakomeye yego hanyuma jean claude munyandinda mu bijyanye n'imyiteguro y'iri rushanwa ni ibiki wabwira abakurikiye ijwi ry'amerika bakwiye kwitega cyane cyane ko jye nawe twakurikiraniye hafi imikino ya mbere y'iri rushanwa rya ba yabereye i kigali mu rwanda
Ah, urakoze cyane edi icyo umuntu yavuga ni uko uko irushanwa rigenda ryisubiramo niko rirushaho kugira n'imbaraga irushanwa rya bari rero ryakiniwe mu rwanda icyiciro cyaryo cya nyuma murabizi ko ryagenze neza ikipe y'u rwanda steve akinira patriote ikitwara neza ikarangiza iri ku mwanya wa kane ubu rero nabwo rugiye kongera kwambikana icyo umuntu rero yakwitega cy'ingenzi edi icyo umuntu yaheraho ni uko duhereye nko muri sahara y'ino konferansi ya sahara izaba igizwe n'amakipe atandatu nk'uko umaze kubisobanura amakipe atandatu muri ayo ngayo abiri muri ayo yamaze ya- yari yaritabiriye bare y'umwaka ushize bivuze ngo nayo kwitonderwa ayo makipe rero ni us monastir yo muri tunisiya yakinnye finali nk'uko wabivuze hakaba na as sari yo muri maroc niyo abiri naho andi abiri eh, andi ane muri ayo asigaye nyine muri iryo tsinda rizakina idakari muri senegal itsinda rya sahara ayo ngayo ni amakipe ane twakwita ko ari nka newcomers cyangwa se ni bashyashya ni bashyashya muri abo bashyashya rero twavuga nka reg basketball club yo mu rwanda twavuga ferroviario da beira yo muri mozambique eh, nayo ni nshyashya kubera ko yari yaserutse umwaka ushize ni ferroviario do maputo ni ikipe ebyiri zitandukanye indi kipe nano izaba irimo muri kano gace kazakina muri sahara ni ikipe ya said legacy athletic club niyo muri guine izwi nka slack mu magambo yemye y'igifaransa hakaba nanone ikipe ya dakar université club yo muri senegal yo duke ni ukuvuga ngo rero ku makipe atandatu azaseruka ejo bundi ejo bundi nta nubwo twavuga ko amasaha turayabarira ku ntoki edi ni ukuvuga rero ngo amakipe abiri niyo yari yaserutse n'ubushize ari rero niyo kwitonderwa ari nayo ahabwa amahirwe muri iki cyiciro cya kabiri nihuse rero mbere y'uko ntanga ijambo namwe mugakomeza mugira icyo muvuga ni uko mu itsinda rizakinira mu misiri amakipe atandatu muri ayo ngayo nyine atandatu atatu yari yaserutse ubushize ayo nta yandi ni zamareke yo mu misiri ari nayo yatwaye igikombe ikipe y'igihangange hakaba petro de rwanda yo muri angola ndetse na force zarme et police ariyo fape yo muri kameruni ni ikipe rero zizaba atari nshyashya ahubwo zizaba zigarutse naho andi makipe atatu twakwita nyine ko ari outsiders ni eh, cape town tigers yo muri afurika y'epfo hakaba cobra sports club yo muri yo muri sudani y'epfo ndetse n'ikipe ya bc espoir fukashi yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nihuse rero nababwira ko kuri amakipe cumi n'abiri azaseruka edi abiri eh, eh, abiri mu itsinda rya mbere n'andi atatu mu itsinda rya kabiri yari ase- eh, yari yaserutse ubushize ni ukuvuga ngo ni atanu amenyereye uko bari igenda ayo ngayo ni us monastir yo muri tunisiya as yo muri maroc zamarike yo mu misiri petro de rwanda yo muri angola ndetse na force zarme police yo muri kameruni urakoze cyane kandi twakwibutsa abakurikiye ijwi ry'amerika ko muri aya matsinda abiri hazavamo amakipe ane azajya gukina imikino ya playoff i kigali mu kwezi kwa gatanu reka duhere kuri perezida w'ikipe ya reg wamaze kugera i dakari bwana francis murindabigwi Ah, twari tuvuze amakipe ikipe yawe azahatana nayo arimo duke yo muri senegal slack yo muri guinea cfv biera yo muri mozambique us monastir yo muri tunisia ndetse na aesa yo mu gihugu cya maroc Ah, mwebwe nk'ikipe mwaba mwiteguye gute iri rushanwa ese murabona hari amahirwe mufite yo kuba mu makipe ane azakomeza i kigali mu rwanda
ryo ni itegeko kuko bariteguye eh, abakinnyi bacu bariteguye eh, bose bari bavuga ko bafite eh, imbaraga zikwiriye n'imyiteguro ihagije bose baruzuye tukaba tubona rero nta mpamvu yo kuvuga ngo twaza muri bane ba mbere ahubwo icyangombwa ni ukugira ngo tu- icyo du- tuduharanira tudushishikaje cyane ni ukugira ngo tuze mu ba mbere tube aba mbere muri iyi muri iri tsinda riri aha ngaha kugira ngo
bizatworohere mu mikino ikurikira iyo ni inshingano yacu ariko ubundi bwo kurangiza muri bane ba mbere byo ni ngombwa hano aho turi i dakari hanyuma murebye muri aya makipe twari tuvuzemo nka us monastiri yo muri tunisiya yageze no ku mukino wa nyuma ah, w'amarushanwa aheruka i kigali mu rwanda Ah, nk'amakipe muvuga ko ah, muzitondera cyane ah, ni nka yahe bwana murindabigwi
Eh, nk'uko bivuze eh, ah, hari amakipe nava ko yakinye koko eh, muri bane gushize ni amakipe meza ariko cyane cyane navuga nka esima amasiriyo ni ikipe ikomeye kuko yakinnye n'umukino wa nyuma ni ikipe ikomeye koko ifite amateka eh, yitwaye neza n'ubushize n'ubu du- tubona ko igomba kwitwara neza Eh, ariko cyane navuga ko uri kuri ayesi sare yo i kigali ntabwo yitwaye neza cyane bivuga ko n'ikipe yacu mu rwanda yayitsinze Eh, n'ahangaha rero eh, ntabwo tuzi neza kuko buri wese yafashe umwanya wo kwitegura Eh, kandi noneho ni ubwa kabiri bagiye bagiye muri iri rushanwa urumva birumvikana ko ba- bashobora kuba hari icyo babonye batakoze neza mu gihe cy'ubushize bakaba bagikosoye ariko ntabwo duhamya ko ari ikipe idasanzwe ni ikipe bakina kandi bakaba bayitsinze Eh, ikipe rero twebwe tubona tugomba guhangana nayo ku buryo bugaragara ni ikipe rero ku mabasire Eh, n'izindi zose birumvikana ko ziteguye nta wazivuga ko ziteguye ariko rero ikipe tugomba kwitondera ni ikipe ya eh, ya monastir kuko ni ikipe n'ubundi yagaragaje eh, ubunararibonye gukomera ku buryo yakiriye umukino wa nyuma umwaka ushize n'uyu munsi ndahamya ko itaba yarasubiye inyuma n'ubundi imeze neza hanyuma steve haguma intwari ah, wakinnye muri iri rushanwa ibyo ari byo byose hari byinshi wadusangiza mu bijyanye no kwitegura irushanwa kurikinamo ah, ndetse no kugera ku musaruro runaka dore ko ikipe wakiniye yageze muri kimwe cya kabiri cy'irushanwa rya bal i kigali mu rwanda bisaba iki kugira ngo umukinnyi yitegure irushanwa haba muri fizike cyangwa se no mu mutwe
aha murakoze cyane eh, nk'uko wari ubivuze iri ni irushanwa ri- rikomeye eh, risaba imyiteguro iri hejuru ah, kandi rigasaba konsantarasiyo nyinshi cyane Ah, impamvu mbivuze ni uko iyo irushanwa ritangiye ntabwo ureba ngo nzaba uwa mbere nza- nzatsinda iki ugenda ureba ikipe ku ikipe ni ukuvuga intsinzi imwe bituma ubona intsinzi ikurikira ugenda ubara kuri buri mukino umwe umwe ntabwo uhita uyifatira yose icyarimwe impamvu mba mbivuze ni uko ushobora kuvuga ati iyi kipe yo ndabona tujya kunganya dushobora kuyitsinda reka twitegure monasitiri cyane bigatuma ya kipe utashyizeho konsantarasiyo nyinshi ishobora kugutungura kuko amakipe hariya yose ari ah, aba yaje yiteguye aba yaje afite abakinnyi Ah, icya kabiri wenda navuga ah, rege yagize amahirwe wenda n'abakinnyi benshi bayo bari bari mu ikipe y'igihugu babashije kubona amarusha- gukina irushanwa kandi biba ni- nk'imyiteguro kuri bo urumva bafite iyo avantaje Ah, ikindi wenda na- navuga ah, nubwo harimo amakipe mashyashya ah, ni- navuga yuko abakinnyi baba bajya kuba bamwe ni ukuvuga firivere de ideya ifite abakinnyi bahoze bakina muri firivere de maputo urumva bafite iyo bakinnye kuri bare nubwo na rege ifite abakinnyi bakinnye muri bare umwaka ushize bamwe na bamwe rero ni na sirake nayo ifite abakinnyi bazanye harimo abakinaga muri monasitiri hari aba- hari abakinaga muri ayisi polisi urumva nayo ifite abakinnyi bakinnye ushize muri bare So, njyewe ndumva nta nta nuza nta kipe n'imwe yoroshye ahubwo icy'ingenzi ni u- ni ukureba ikipe imwe ugatsinda maci imwe ukaba uyi- uvuye kuri uwo mukino ugahita ujya ku wundi ugatsinda maci imwe gutyo konsantarasiyo ishyira kuri maci imwe imwe atari ukuvuga ngo ugiye guhita ukora ovaroro uvuga ati monasitiri niyo ikomeye na esare kuko zakinnye ubushize bare cyangwa iki buri kipe irakomeye kuko yabashije kugera hariya buri kipe irakomeye kuko ifite abakinnyi batandukanye yagiye yongeramo murakoze jean claude munyandinda hari ikibazo ufite kuri aba batumirwa bacu
nakibaza perezida w'ikipe ya rege basketball club eh, nibyo koko amaze kubisobanura neza yuko ikipe yiteguye neza ndetse yagiye yiramforusa mu mpande zose Eh, hari abakinnyi hari abakinnyi biyongereyemo harimo nka umukinnyi ntore habimana abakinnyi nka axel mpoyo ndetse n'abakinnyi mpuzamahanga barimo nka pierre thierry vandrish ndetse na cleveland thomas tutibagiwe na anthony rashad walker aba ni abakinnyi bakomeye ndetse tutibagiwe na dedoni ndizeye usanzwe ukinana na na steve muri patriote ese twavuga ko wenda ntabwo tugiye kukumenyesha ibanga bwana perezida ariko ibi bintu ntabwo bisaba wenda amikoro arenze cyangwa se ubushobozi burenze ku buryo wenda twavuga ko bije cyangwa se ingengo y'imari yari ihanitse cyane kugira ngo mubone abo bakinnyi cyane cyane ko ari mpuzamahanga tutanibagiwe yuko mwazanye n'umutoza mushyashya nta n'ukwezi aramara uwo nta wundi ni uriya mutoza robert john Ba- park ni umugi- ni umuntu ni umutoza wakinnye no muri nba ndatekereza yuko atari ibintu byoroshye bijyanye na mikoro y'amafaranga bwana perezida hanyuma wenda mu gu- mu- mu gusubiza icyo kibazo unavuge no kuri uyu mukinnyi john igovuja ah, ni umwe mu bakinnyi bakiri bato batoranijwe bagiye bahabwa amakipe atandukanye uyu akaba akomoka mu gihugu cya nigeria bwana murindabigwi
Eh, murakoze cyane Eh, ibyo muvuze nibyo Eh, ndetse n'ibyo steven yavuze nibyo koko Eh, uyu mwaka iyi sezo ya kabiri ntabwo yagombaga guhura n'iyari ubushize kuko abantu uko bagenda babona babona iyi mikino buri wese aragenda yitegura kandi yiyubaka amakipe yose niko meza yari yubatse ndetse na rege nayo ubwayo niko byagenze ikindi kandi nk'uko yabivuze nibyo koko natwe abakinnyi bacu benshi bakiniye vuba tugize bakiniye na patriote nabo turafite ubwo nabo nyine turasiga bifite mu by'ukuri eh, ntabwo byari bifashe cyane kuko iyo usubiye baribonye ariko mu rwego rwo kwitegura eh, nk'uko bivuze amakipe yose yagiye ashaka ashaka imbaraga n'abakinnyi bashya birumvikana ko yagiye agira amikoro agomba gushakwa ku makipe yose kuko rero twari tubona eh, cyangwa se tubyumva ni nako na- na rege nayo yabikoraga byagiye byumvikana nk'uko namwe muvuze abakinnyi twazanye twagomba natwe gushaka kugira ngo uru rwego rwazamutse natwe tuzamure urwego rwacu tujye ku rwego twumva ko natwe tuzaza guhatana tutari tutumva ko duciriritse cyangwa turi hafi kuko bagenzi rero bacu twashatse abakinnyi bakwiriye birumvikana ko twashatse uburyo bwisumbuyeho Eh, turabashaka turabazana ni nk'uko mubavuze bose barahari koko kandi bose bahagaze neza ndetse n'uwo mutoza muvuze robert park arahari n'abo bakinnyi ndumva rwose ikipe yariteguye kandi ikaba yiteguye guhangana ariko nk'uko byavuzwe buri makipe yose iyibaye uko bigenda igenda itegurwa niko amakipe agenda abona eh, uko ikompetisiyo igenda izamuka ndetse n'ikibuze abantu bose bagenda bitegura kurushaho bashaka ubushobozi mu rwego rw'abakinnyi ndetse n'abatoza ndetse bityo natwe ubwacu tuba twarabikoze kandi hamwe ko twiteguye neza kandi tuba twiteguye ku- guhangana n'andi makipe uko bikwiriye hanyuma perezida murindabigwi ah, mu magambo make cyane kuri uyu mukinnyi joe igovoja ah, wo muri akademi ya nba Ah, kugira ngo abo bakinnyi bashyirwe mu makipe amakipe yaba yarabigizemo uruhare
Eh, murakoze cyane A- aba bakinnyi ni abakinnyi b'abana bakiri batoya bari munsi y'imyaka makumyabiri mu by'ukuri hafi ya bose nta n'urengeje imyaka makumyabiri bari muri akademi ya nba iri hano dakar uko byagenze rero ni uko yaramubwiriza ko buri wese agomba kuba afite nibura umwana umwe muri abo ngabo Eh, amabwiriza uko yavugaga ni uko abafite umwana muri icyo gihugu uri muri akademi bahise bamufata ako kanya cyangwa se automatically Eh, ndumva nka cameroon yari imufitemo eh, south sudan yari imufitemo senegal yari imufitemo ndetse na na tunisia yari imufitemo ayo makipe ane yo ntabwo yigeze ato- ato- atombora ahubwo yahise afata umwana umwe directly muri iyo akademi naho ibihugu bitari bifitemo abana rero byabaye ngombwa ko haba tombora Eh, tombora rero barabanza batombora ikipe zijya ku- bazishyira ku murongo Eh, ariko ubwo kuko bari baduhaye risiki imbere y'abana buri wese yari yahisemo yagiye ahitamo umwana yifuza biturutse ku ikipe ihagaze n'aho yifuza kongera imbaraga natwe rero tuba dufite aho twahisemo umuntu agiye akora nka nk'itoranya wenda ry'abantu nka babiri cyangwa batatu kuko washobora gutoranya nyuma eh, ugasanga uwo wari watoranyije kumutwara ugasiga nta kisi- nta tifite ubwo rero umuntu yatoranyaga nibura nk'abiri cyangwa gatatu kuri lisi noneho habamo rero igitombora igitombora rero rege yaje ku mwanya wa cyenda mu by'ukuri nitwe twatomboye inyuma ariko bitavuze ko twe twafashe umwana utari mwiza kuko uriya mwana rero tuba twahisemo n'ubundi tuba twaranyije ni umupolisi gazi ni umwana ufite uburebure bwa metero imwe ni umwana eh, na metero imwe na mirongo itanu na kane ariko akaba ari umwana w'umusore w'imyaka cumi n'umunani ariko umwana ufite imbaraga pe kandi w'umukino mwiza ni ukoro twaba twamutoranyije ari nako n'ibindi bihugu byatoranyije usibye bya bindi bine navuze n'ibyahise bifata automatically abana bo mu bihugu byabo bari bari muri akademi abandi habayeho tombora noneho watora bafata uwo muri mu- muba muri lisi twari twahawe U- u- urakoze cyane bwana murindabigwi guma kuri telefoni iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi turimo kuganira ku irushanwa nyafurika rya basketball rizwi nka basketball africa league rizatangira kuri uyu wa gatandatu i dakar mu gihugu cya senegal ikipe reg yo mu rwanda ikaba iri mu itsinda rya sahara itsindwa itsinda rigizwe n'amakipe atandatu umukino wayo wa mbere ukazaba ku munsi wo ku cyumweru aho u rwanda ruzakina na asr yo mu gihugu cya maroke kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza reka duhere kuri habarugira jean claude wiriwe neza
biriwe neza ikibazo cyawe mu magambo make
Eh, ikibazo cyanjye mu kanya uwo muyobozi wajyanye n'ikipe ya rege yo mu rwanda yavuze ko wamubajije avuga ko ngo afite icyizere cy'uko ngo ikipe izabona umwanya mwiza Eh, natubwire rero icyo ashingiraho avuga ko izabona umwanya mwiza cyane ko bimenyerewe ko abayobozi b'amakipe bashimagiza amakipe bakavuga bati tuzatsinda nyamara finaruma bikarangira batsinzwe rero yatubwira icyo ashingiraho avuga ko bizeye ko bazatsinda bityo natwe nk'abanyarwanda tukizera ko ikipe yacu izazana umwanya mwiza
urakoze cyane habarugira jean claude kandi nshimira abakunzi b'ijwi ry'amerika tuba dufite kuri telefoni kuba bihangana bagategereza umwanya munini mbere y'uko tubaha ijambo bwana murindabigwi
Eh, murakoze cyane ndabashimiye kuba ari gutubaza ikibazo Eh, icyizere ni uko eh, bwa mbere twashatse abakinnyi beza twashatse abakinnyi beza b'abanyarwanda nk'uko amabwiriza ateganya- abiteganya dushaka abakinnyi bakire mu rwanda eh, abakinnyi beza turabatoranya dushaka abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze nabo turabazana Eh, ndetse tugira n'imana barabazi yuko bari mu gice cy'igihugu batsinda eh, mu majonjora y'igikombe cya kisi ubu bari bamaze hafi amezi arenze abiri bitegura ndetse baragira imikino hano budakari nabo niho bari bari aba bose urumva ko bari bafite abakinnyi beza bindobanure kandi bafite ubushobozi kandi bagira icyo imyitozo ndetse bakinnye n'imikino noneho rero hejuru y'abo ngabo twongeyemo abakinnyi bandi beza beza twatoranyije eh, eh, ku isi hose kuko twari twemerewe nibura abakinnyi bane eh, batari abanyarwanda abo rero nabo mu bushishozi bwacu ndetse dufatanyije n'umutoza neza ko mu gihe cyo mvugaho twarabashatse turabazana nabo bi- bifatanya n'ikipe ubu bari- bari- barisuzanya noneho bakaba bagize ikipe twashatse umutoza rero ufite ubunararibonye umutoza nk'uko abantu babivuze wakinnye umukino ku rwego rwo hejuru wakinnye muri nba ndetse aba n'umutoza muri nba ubu ni harari tuvuga ko rero mu rwego rwo gutoza ari ibintu amenyereye no kuyobora umukino ni ibintu azakora neza noneho abakinnyi twazanye nabo bagakina neza icyo wenda navuga ni uko n'abandi bose babikoze ariko nawe uburyo witeguye abandi bose ibyo twakoze nabo barabikoze kuko niko amabwiriza yo mu- y'umukino cyangwa se y'irushanwa eh, byose bari yahawe wese akaba agomba gushakisha eh, buri wese niko yabigenje ariko natwe mu bushobozi bwacu no mu bumenyi bw'umukino twashatse abo tubona ko ari beza ari natwe dushingiraho ko abakinnyi bacu bagomba kugera ku rwego rwiza kandi rushimishije urakoze ikindi nakongeraho ni uko Mhm.
ikindi nakongeraho ni uko ubushize patinote yashoboye kugera ku mukino wa kane ku mu- ku- ku mwanya wa kane umwanya wa kane rero nakongeraho ni uko abakinnyi ba Pati- ba- abakinnyi bacu bamwe abenshi bari mu bakiniye bakiniye iyo mikino urabona ko rero bafite ubushobozi n'ubundi bwo kugera kuri urwo rwego eh, ari nacyo cyizere ari nacyo kiduha icyizere ko tubona ko aho navugaga tuzahagera murakoze U- urakoze cyane eh, iki kibazo reka tukibaze steve eh, haguma intwari ah, perezida w'ikipe ya rege yaravuze ko ah, ikipe iba yemerewe kuba ya- ya- ya- ya- ya- yashaka abakinnyi bane b'abanyamahanga kugira ngo bunganire abandi bo mu gihugu ndibuka namwe ubwo irushanwa rya bal ryari rigiye gutangira habayeho abakinnyi bashya mwongereye mu ikipe yanyu barimo nka cyamamare Jeko, ba Principe ndetse na Bush wa Mukota n'abandi Ah, igihe cyo kongera abo bakinnyi muri iyo kipe no kugira ngo ikipe ah, ishobore kumenyana neza ibyo byo nta kibazo kirimo Ah, cyane cyane ko usa nkaho abo bakinnyi baza u- amarushanwa ari hafi- yegereye ntibashobore kumenyana neza n'abandi bakinnyi
Eh, wenda icyo ngicyo ntabwo kiba ari ikibazo gikomeye cyane kuko eh, twagize igihe kingana n'ukwezi eh, ndakeka ni kwari ukwezi abakinnyi bose bari bahageze Eh, dufite umutoza tu- tuzaba- tuzabana nawe muri gare dufite n'abakinnyi bose bazakina muri gare urumva twebwe navuga yuko za- ni mu kwezi cyangwa ibyumweru bitatu iyo umutoza ibintu yashakaga ko tuzakina twese ni ukuvuga twatangiriye hamwe basiketi iyo ikinnye igihe kwiyadapita ku ku- ku mikinire y'umutoza icyo aba ashaka ni bya bindi mikino ariko we akabishyira ah, mu buryo bwe So, rero twebwe twagize icyo gihe cy'ibyumweru bitatu buri wese- buri wese abasha kumwetegura uko ashaka ko azajya akina muri sisiteme ye rero nk'uko abakinnyi nka bariya bari ku rwego rwo hejuru natwe twari dusanzwe duhari bafite uko bagiye batwentegramo byaroroshye cyane bituma igihe cyo kujya gukina cyageze buri wese n'icyo agomba gukora ku kibuga n'uko agomba kubikora twararangije gufata ritme yabyo
Jean Claude Munyandinda ikibazo
Eh, steve nakubaza nti ni mwi- mwa- mwitwaye neza muri bare iheruka mwegukana umwanya wa kane ntekereza ko nubwo nyine mwari mwifite icyizere si benshi batekerezaga ko mwabona umwanya mwiza nk'uriya kandi aribwo mugiseruka mu irushanwa rikomeye nka ririya twavuga ko twavuga ko ukuboko k'umutoza mushyashya namwe mwazanye icyo gihe eh, kwarigaragaje cyangwa wenda yashingiye ku buhangange cyangwa n'ubuhanga mwari mwisanganye mu makipe yanyu
ikintu gikomeye ari na ntwaro wenda navuga um, amakipe yo mu rwanda na regi iriyo aka kanya ashobora kuba afite Be- muri gare bemera aba- abakinnyi b'abanyamahanga bane abakinnyi babiri bari abanyafurika abandi babiri ari abavuye ahandi bose ku isi rero iriya mikino kubera aba ari myinshi kubera aba ari imikino y'imbaraga iyo ufite abanyagihugu bari hejuru bakina neza birakorohera gutsinda no gukina neza no kwitwara neza rero twe twagize imana urumva hakinaga abakinnyi umunani ba hano mu gihugu hakiyongeraho abakinnyi babiri b'abanyamahanga ariko bo ku mugabane wa afurika hakiyongeraho na babiri noneho ahantu wamukura hose ku isi rero urumva ah, iyi- ni nayo mpamvu bavuga ko ikipe ya monasitiri wenda ikomeye kuko ifite abenshi bakina mu ikipe y'igihugu bagakina iwabo natwe rero twari dufite abakinnyi benshi beza kubera ni- na ligi yacu yazamutse kompetisiyo yabaye- ya- ya- urwego rwazamutse ah, byatumye muri biriya rushanwa bidufasha kuko urumva twari dufite abakinnyi beza ba hano mu gihugu noneho hakiyongeraho bariya bitewe umutoza ahitamo nyine bitewe na n'amaposite abona afiteho wikinesi cyane noneho bigahita bizamura ikipe yose rero nibwo hajemo ba ibe na ba kosi na kubera hasi kuri kane na gatanu hari harimo ah, navuga nk'akantu k'aka kimeze nkeya noneho na jekori azanye no gufasha abantu bo hejuru ibyo rero byatumye ikipe yose ovaro izamura izamura urwego bituma rero tubasha kwitwara neza mu irushanwa rero na reg ifite abakinnyi beza b'abanyagihugu rekiritoma zo hanze bakoze ni biza gufasha abo bahari rero nicyo kintu ni nka intwari ifite no ku yandi makipe bashobora kuzakina izo za maputo izo za sirake nshyashya zimenya ko ligue yo muri gini ishobora kuba iri ku rwego rwa ligue yo mu rwanda rero iyo niyo ntwaro bafite ahanini ishobora kuzatuma bitwara neza murakoze urakoze cyane steve haguma intwari kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya amerika ruhamya ari wiriwe neza
mwiriwe neza mwiriwe uri hehe
ndi i kigali mu rwanda ariko kibagabaga ikibazo cyawe
abanyambazi cyangwa ndariza abandi bantu harimo abantu wenda ngewe wenda nshobora kuba mbizi ariko hari abandi bantu baba bakurikira umukino ariko batazi ngo birava hehe birajya hehe bagira ngo nge mbabarize aba batumirwa babasubize harimo ababa bakurikira radiyo ariko batazi ngo biva hehe bijya hehe ikipe kugira ngo batubwire ikipe itsinda ryari itsinda itsinda igize amanota angahe nkongera nkabaza ngo ese ni abakina basikete bakina ari bangahe nkongera nkabaza ese ni ryari tubona nko muri nko mu mupira w'amaguru abayivuga ngo igitego kimwe kuri kimwe ni inota rimwe ese muri basikete naho bishobora kuba byaba igitego kimwe tuzi amanota mirongo itatu kuri mirongo itatu ikaba inota rimwe ese bigenda gute iyo banganyije amanota bigenda gute kugira ngo ba- haze kuboneka ikipe itsinda Ura- urakoze urakoze cyane ruhamya ali ah, jean claude munyandinda mu magambo make cyane umunota umwe gerageza usubize ah, ruhamya ali hanyuma If you'd dukomezanye like to make a call, please hang up and try again.
jean claude munyandinda uranyumva Ah, jean claude munyandinda ndibaza ko ah, tumubuze gusa icyo namubwira ni uko ah, uyu mukino wa basketball kenshi ukinwa muri za kata enye ah, bivuze ko buri kata iba ifite iminota cumi n'ibiri hanyuma ikipe itsinze ifite amanota menshi niyo yegukana ah, iyo ntsinzi hanyuma habayeho kunganya habaho icyo bita overtime ah, y'iminota itanu hanyuma nanone overtime yarangira banganya nanone bakongeraho indi overtime nuko bigenda ifite amanota menshi niyo itsinda ariko bwana francis murindabigwi ah, iri rushanwa rya bal abaritegura bavuga ko ahanini rigamije ah, guha amahirwe abanyempano muri uyu mukino ku mugabane wa afurika Ah, kuva ritangiye ubu rigeze ku nshuro ya kabiri ah, kuri mwebwe mubona akamaro k'iri rushanwa ari akahe
Eh, murakoze cyane Eh, nk'uko bivuze nibyo koko rigamije kugira ngo rigaragaze abana b'abanyafurika eh, ribagaragaze abafite ubushobozi abafite eh, talent mu mu mukino hanyuma bagaragara isi yose bigenda bite uko bigenda uko amateleviziyo y'isi yose amenshi eh, yerekana iyi mikino ku rwego mpuzamahanga ku buryo abantu barebera iyi mikino barenga miliyoni nyinshi cyane Eh, wenda sinakuvuga umubare muri kano kanya ariko ni benshi cyane ku buryo ari miliyoni nyinshi bareba iyo mikino hagati aho rero no mu mikino iriho iba haba haje abasawuti n'abandi bahagarariye abakinnyi ba ejenti bari aho ngaho bareba abakinnyi beza rero nicyo kintu gituma abakinnyi bigaragaza bikabaha amahirwe yo kuba ba- bafatwa n'amakipe yo mu bindi y'indi migabane iyo hanze y'afurika uko babigenza rero baravuga bati muri abakinnyi b'abanyamahanga bane tuvuga hejuru y'abenegihugu umunani buri gihugu kiba gifite abakinnyi bacyo mu kuba gifitemo abakinnyi bacyo b'abenegihugu umunani ariko muri abo bayi- bakinnyi bo mu yindi migabane barimo hagomba kuba harimo nanone abakinnyi babiri ba afurika muri abo bane ni ukuvuga ufite abakinnyi cumi na babiri ufite haba harimo babiri baturutse ku migabane yindi iri hanze ya afurika n'abandi babiri bo kuvana mu bihugu bindi bya afurika noneho n'abakinnyi umunani bo mu gihugu cyabo ni ukuvuga rero n'abakinnyi icumi b'abanyafurika bagomba kuba barimo bose bagomba kwigaragaza ibyo rero navuga ko biha amahirwe abana b'Afri- b'abanyafurika bigatuma bigaragaza kuko amakipe menshi aba yakinnye indorerezi zabo byitwa gutyo aribo begeye cyangwa sikawuti baba bahari ndetse n'amateleviziyo gusa arerekana uwigaragaje byanze bikunze ava aho ngaho amakipe yabo arafagije ugasanga nyuma ya- y'imikino ugasanga umwana abonye amakirebe amutwara eh, hirya no hino ndetse ibi bigatuma ajya ku rwego rwo hejuru ndetse n'imishahara yabo eh, bituma igatuma izamuka n'umukino ukazamuka ibyo rero nibyo biha bavuze bitanga amahirwe ku bakinnyi b'abanyafurika kandi tubona ko ari byo koko ariko rero ikindi ni uko iyi mikino iri mu rwego rwo hejuru nta mikino iri mu rwego rwo hejuru igiye tugira mbere neza gutya kuko bakinaga muri zone zacu eh, za tubuni turi muri zone ya gatanu ugasanga turahura n'amakipe eh, ya- yo muri kano karere ariko tutahawe uburenganzira bwo kuba twazana abo bakinnyi bo mu rwego rwo hejuru kuko umuntu aba yemerewe abakinnyi b'abanyamahanga babiri gusa ubwo rero ugasanga imbaraga ziri muri iryo rushanwa ntabwo ziri ntabwo ziri hejuru cyane ariko uyu munsi muri muri bare irushanwa riri hejuru kandi n'uburyo eh, bigaragazwa ku rwego mpuzamahanga nabwo biri ku rwego rwo hejuru naho rero eh, imbaraga zigaragarira ndetse n'abakinnyi ubwabo bagakina bashaka kwigaragaza bakina neza bakinisha imbaraga bakina uko bikwiriye buri wese akora cyane kugira ngo yigaragaze bityo irushanwa rya- rikagira imbaraga ndetse rigahana n'abo bana eh, kugaragara ndetse no kuba ba- babona bino kintu yo hanze abatwara murakoze hanyuma bwana murindabigwi ndabizi ufite akanya gato cyane ariko niba ah, ushobora kuguma ku- kuri telefoni umwanya muto cyane ah, umuntu yakwibaza niba atari ibanga muri abo bakinnyi bane barimo babiri b'abanyafurika n'abandi bakina ku migabane hirya no hino ku isi ah, mwamaze kubona ese mwabatubwira mukatubwira n'amakipe baki- ba- ba- baswa- ba- bari basanzwe bakinamo
Eh, murakoze cyane Eh, abo banyafurika babiri nibo mperaho umwe yitwa mabwa picu n'umukinnyi ukomoka mu gihugu cya- cya democratic republic of congo akaba ariko asanzwe akinira mu rwanda yakiniraga mu ikipe ya ya apr ni umukinnyi mwiza umusore muremure cyane twari tuzi muri kano karere ukina mu ikipe y'igihugu ya congo ku buryo muri kano karere cyangwa se muri afurika mu by'ukuri ntawe ushobora ku- ntawe arakomeye imbere arakomeye kuri gatanu ku buryo afite imbaraga zikwiriye Eh, undi munyafurika twazanye ni umuki- ni umukinnyi eh, wabonye ubwenge bw'u- bw'u- bw'abanyarwanda ariko ukaba ari umunyamerika asanzwe n'ubundi akinira rero rero nawe abarwa nk'umunyafurika Eh, icyo gihe rero nawe n'umukinnyi usanzwe akinira reg we n'umukinnyi nawe usanzwe umenyereye umenyeranye n'abakinnyi bacu ubu icyo gihe nawe afata muri urwo rwego yitwa adenis eh, sila ni umukinnyi mwiza cyane uzwi nawe eh, muri imikino y'u- y'iwacu abandi babiri basigaye b'abanyamahanga ni abanyamerika babiri umwe witwa thomas reverand Eh, yakinaga mu bugereki ikipe yitwa apolopatra ni umukinnyi mwiza cyane ukina muri muri shampiyona y'i burayi mu mu bugereki Ubu nawe yaje kudufasha uh, mu ikipe yacu undi yitwa antony walker yari umunyamerika yakinaga muri bahrain ni umukinnyi mwiza nawe ukina kuri kane gatanu umukinnyi mwiza nawe muremure ufite metero ebyiri na n'ibice umunani n'umukinnyi rero tubona ko azadufasha kandi nawe amenyereye amarushanwa akomeye ndetse yakiniye no muri G League muri amerika uyu nawe akaba ari umukinnyi mwiza tubona ko azadufasha ndumva ari abo bane bifite batari abanyarwanda Ah, bwana perezida uracyafite umwanya
Eh, ndawufitemo tuba twaganira nta kibazo n'iminota mikeya nka kino cumi n'itanu yego Ah, hanyuma ah, ku bantu bakurikiye bal yo mu rwanda nubwo yabaye mu bihe bigoye cyane ah, bya covid cumi n'icyenda ariko nk'ikipe ya patriots yari ifite amahirwe cyane ko yakinaga imbere y'abafana bayo ah, ndetse abantu bakayishyigikira cyane muri bake binjiraga muri stade wasangaga ah, igice kinini cyane cyabaga gishyigikiye ikipe ya patriots yo mu rwanda ubu ngubu murakinira kuri tere yo hanze murakina mu gihugu cya dakari Ah, icyo kintu abantu bakunze kwita home advantage kuba mutayifite ibyo byo murumva nta kibazo bishobora gutera abakinnyi banyu cyane cyane ko ah, bashobora kumva ko badafite ah, gushyigikirwa guhagije
Eh, murakoze Eh, icyo ibyo bibaho mu by'ukuri aho batandatu bibaho Eh, ariko hano dakari hari komite y'abanyarwanda ntabwo ari cyane ariko irahari kandi yose bo mu mikino ikize bazaga gushyigikira eh, ikipe y'igihugu bari bahari mu by'ukuri Eh, ku buryo bayitsinze mu bitugu mu by'ukuri tubona ko ari benshi Eh, natwe rero bazaba bahari Eh, turabona ko bazadushyigikira uko bikwiriye ariko birumvikana ko ikipe na none n'imwe ni ni iya ni iya senegal ya universite ya senegal niyo yonyine ifite iyo home advantage ariko abandi bose eh, baza bakina badakina iwabo rero hari abazagerageza ku- kugira abafana benshi biturutse ko ababona ari hafi y'iwabo ariko ikipe izaba ifite home advantage n'imwe niko nabivuga ni iya senegal abandi bose tuba dukina dufite abakunzi cyangwa se abadushyigikiye bakeya ntabwo nayo senegal yonyine yaba ifite iyo home advantage Eh, abandi twese tuba dusa nk'aho tungana mu rwego rw'igihugu rw'abantu ba- bashyigikiye amakipe atandukanye Eh, nta mbona yuko twebwe kuko abanyarwanda bari ahangaha nk'uko nabonye ikipe y'igihugu ikina bazaba ntabwo bazaba benshi nk'uko byaba bimeze i kigali ariko bazaba bahari kandi bazikiye ikipe yabo murakoze
steve haguma intwari ntabwo ari umutoza ariko aribyo byose nk'umuntu wakinnye iyi mikino ya bal mu rwanda Ah, abakinnyi ba reg muri aka kanya baramutse bakumva ni nk'iyihe nama wabagira
Eh, murakoze Eh, wenda ntabwo nabagira inama yindi uretse eh, nababwira yuko ikipe n'ubundi ni isanzwe nta- nta tandukanirizo cyangwa ikintu kirenze andi makipe afite kuturusha Eh, ikindi nababwira bakine buri gemu nk'ari maci ya nyuma kuko buri maci uko uyitsinda niko indi kipe igira igihunga buri maci uko uyitsinda niko biguha morale yo gutsinda n'ikurikira murakoze bisaba iki kugira ngo ikipe itsinda hari abavuga ko akenshi usanga ah, iba ikeneye ba myugariro abandi ukasanga baravuga ngo ikeneye ya point guard beza ni iki giha ikipe ingufu steve haguminwa
Eh, wenda abantu bavuga ba myugariro bavuga bugarizi n'iki ariko ibyo byose iyo ubishyize hamwe nibyo bivamo ikipe nziza rero ibyo byose bikunda iyo abas- iyo abakinnyi bashyira hamwe cyangwa bari hamwe icya kabiri gukurikiza ibyo umutoza ashaka ko mukina kuko niba ubareberera y'izindi kipe azi ko agomba kuyitsinda rero iyo mumufashije mugakora ibyo yabasabye gukora biborohera gutsinda ikindi ni gushyira hamwe gushyira hamwe bihera aho musangirira icyo sinagitindaho kuko ni abakinnyi benshi biriho hafi ya bose ntabwo icyo ari ikibazo bene igisigaye ni ukumenya ko igihe cyo gukina cyageze ah, bagashyiraho konsantarasiyo yabo ah, bagashyiramo imbaraga kuri buri mukino nk'aho ariyo wanyuma atari kuvuga ati dufite amahirwe y'indi mikino ingahe ine iri inyuma y'indi mikino itatu iri inyuma bitewe ni ukuvuga ni ukubara uwo mukino umwe wawutsinda ugakurikira uga- ugatsinda uyisigaye noneho wagera kuri ya makipe noneho muba mubona mujya kunganya aho rero niho bi- iyo uranayafatirana kugira ngo bikorohere n'ujya gukina ya makipe twavuze akomeye cyangwa afite uretse ko bamaze kwiteka kenshi biterwa n'uko mwebwe mwiteguye ahanini Mm. hanyuma ntabwo ntabiti Mm, Steve Agumi Intwari ah, perezida wa REG yari yavuze ko ah, amarushanwa nk'aya ari amahirwe ku bakinnyi bakina kugira ngo bigaragaze naho ba scouts baba bashakisha abakinnyi baba bahari ariko nanone hari abashobora kwibaza ko nubwo iri rushanwa ari ryiza ku bakinnyi ariko nanone rimwe na rimwe rishobora gusenya amakipe ugasanga abakinnyi bigaragaje mu makipe runaka batwawe n'ayandi makipe kuko ayo makipe afite ubushobozi burengeje amakipe bakinagamo nk'ikipe yanyu ya patriots navuga ko hari abakinnyi benshi bamaze kuyivamo hari abazakina muri reg hari abazakina muri cobra yo muri ah, ah, sudani y'epfo Ah, icyo kibazo si ikibazo ku makipe n'abakinnyi cyane cyane bakinira amaki- amakipe ashobora kuba adafite ubushobozi bwo kugumana abakinnyi beza
Eh, bakoze eh, iki bare ijya kuza kwari kugira ngo abakinnyi b'abanyafurika batere imbere ni ukuvuga iyo umukinnyi yavuye ahantu hamwe ajya ahandi ni ukuvuga we aba yateye imbere kuko iyi kipe imushaka ni ukuvuga iba imuha avantaje zirenze cyane nizo ikipe yakiniragamo yari arimo iryo ni ryo terambere rya mbere ku mukinnyi irya kabiri ku makipe ayo uvuga niba yarabashije kuzana umu- umukinnyi mwiza nk'uwo nguwo nabo ntabwo niba agiye hari inyungu aza- izava muri uwo mukinnyi ni ukuvuga iyo nyungu bayikoresha mu gushaka undi mukinnyi uzasimbura wa wundi ntabwo ushobora kuvuga ngo ikipe ngo niba zibuze abakinnyi zizabaho ahavuye umukinnyi mwiza haboneka n'undi ntabwo ari ukuvuga ngo umukinnyi mwiza niba agiye nta wundi uzabaho ahubwo wowe nk'ikipe iyo uzi ko umukinnyi mwiza washobora kugenda nawe utegura ushobora kumusimbura ubona bitewe n'uko umukeneye cyangwa n'ibyo afite n'ibyo uzamwongereraho mu gihe ari iwawe ukaba umutegura rero nka irushanwa ryabayeho kugira ngo niba umukinnyi ari mwiza mu rwanda ikipe yo muri sudani nimukunda ikamujyana urumva ni ryo terambere ry'abakinnyi baba bari kuvuga nava muri sudani ni ukuvuga zavayo wenda ajye mu misiri cyangwa ajye za tunisiya navayo wenda zajya i burayi ni gutyo iterambere niyo mpamvu gare yabayeho kugira ngo umukinnyi wigaragaje akaba mwiza cyangwa umukinnyi amakipe yahindutse abe yatera imbere ajye mu cyiciro gikurikiye cyangwa mu irushanwa rirenzeho ku ryo yakinaga murakoze urakoze cyane steve intwari ni umukinnyi wa patriots eh, yo mu rwanda Ah, jean claude munyandinda mu kanya twari twakubuze kuri telefoni ariko ndibaza ko ikiganiro wakomeje kugikurikira Ah, steve intwari ndetse na francis murindabigwi batwemereye ko tuba tugumanye akanya gato cyane dore ko n'ikiganiro gisigaje iminota icumi gusa wagerageza ah, kubaza niba hari ibibazo ufite ku mutima wifuza ko batagenda badasubije
Eh, nibyo koko ibibazo bye ntibyabura cyane cyane ko iri ni irushanwa rikomeye cyane nagaruka nagaruka ku ku mukinnyi sizaguma intwari sizaguma intwari eh, nibyo koko mwitwaye neza mwegukana umwanya wa kane mwitwaye neza rwose abanyarwanda bose barabibona nawe ukurikira basketball Eh, iyi bare igiye kuba ku nshuro ya kabiri amakipe ayahuriye kuri finali nanone arongeye aragarutse aragarutse mu irushanwa ese uko ubibona uko ubyitegereza urasanga nanone poronosike zawe zerekeza nubwo nyine imikino itaratangira urabona poronosike zawe zerekeza kuri zamalek kuri finali na us monastir cyangwa se ikipe ishobora kugira ikigatungurana ugasanga kuri finali twasanze andi makipe atandukanye n'ayo twahuye nayo
runaka nagiye mbona abakinnyi beza bagiye mu yandi makipe niyo mpamvu eh, nari nabikubwiye mbere tuvuge nka sirake sirake nayo nubwo ari nshyashya yafashe abakinnyi baba ah, hari abakinaga muri monasitiri hari abakinaga muri sapu ubushize kandi bakomeye wenda icyiza ni uko aba ari babiri gusa kandi abakinnyi babiri biragoye kugira ngo bazatsinde maci zose cyangwa batsinde irushanwa biba bigoye ariko niba barare- barahisemo abanyafurika beza simbizi ariko abakinnyi bafite bongeyemo ni beza n'andi makipe yagiye yiyubaka ntabwo kandi ikindi kintu mwebwe na monatire yakinnye ubushize ayi- yakinishaga abantu bakuru cyane sinamye ko n'uno mwaka bafite imbaraga zo kuzongera ku- kugenda kuri iyo liga uwiteguye neza arabizi ko ari abakinnyi bakuru ntabwo navuga ngo ndebye amakipe ahari ntabwo navuga wenda zamalek yo yo iracyafitemo ba bakinnyi bayo kandi bagifite akagufu ariko nko kuri monasitiri ho sinkabona yuko wavuga ijana ku ijana yuko iza- izongera ika- ikaba yagira simbihakanye kuko ni ikipe nziza Ne- n'ejo bundi wenda ikina n'ikipe y'igihugu mwarabibonye ko ni abakinnyi beza kandi bashyize hamwe simbihakanye wenda sindareba neza abakinnyi b'abanyamerika bongeyemo cyangwa bo hanze ariko ah, abanyafurika yari ifite ubushize ndumva wa munye- umunyasasudani yaragarutse Ah, ntabwo navuga ijana ku ijana yuko ari ikipe izasubira ikongera igakina finali yewe na zamaleke sinjamye kuko hari amakipe yanjye yagiye yongeramo abakinnyi ikipe yo muri senegare buri gihe iba ikomeye wenda ibishize hari ama egisperiyanse batari bafite bakosoye Ah, sinavuga ko ariyo makipe nahamya ko nzongera kubona kuri finali ariko nanone ntiwaryama ngo uvuge ngo urabizi neza ko ah, uzayatsinda kuko ni amakipe afite egisperiyanse kandi aba yari yiteguye kugutsinda kubera umukino wabo bo bamaze kuwumetiriza uko bawukina Ah, rero ni irushanwa rya rikomeye ntabwo wavuga ngo ndabizi neza ngo bazagera kuri finali oya.
jean claude hari ikibazo ufite eh, kuri bwana francis murindabigwi
Eh, bwana francis nibyo koko muvuze ko mwiteguye ko abakinnyi bameze neza ko byose biri ku murongo ariko tugarutse kuri basketball y'u rwanda uzi ko ikipe y'igihugu y'u rwanda iko- yari iri aho nyine muri senegal aho namwe muri aho yari yaraserutse eh, mu majonjora y'ikubitiro yo gushakisha itike yo kuzatsinda igikombe cy'isi muri basketball u rwanda rwarabanje gutsindwa na sudani na south sudani ni ukuvuga sudani y'epfo rutsindwa na kameruni rutsindwa na tunisiya ni ukuvuga ngo iyo utsinzwe imikino itatu nka kuriya abantu rero bashobora kubyuriraho bakavuga bati buriya mu rwanda nta basketball ihari ikipe y'igihugu yatsindwa nk'idahari Eh, buriya wenda na club yaho ushobora kuba nayo idakomeye cyane ntabwo izo mpungenge zaba zihari ku buryo wenda mu bijyanye na morale abakinnyi bashobora kwansama rino rushanwa bumva bi- bari andadoge kubera ko ikipe y'igihugu yagerageje bikanga
bwana murindabigwi
Eh, murakoze cyane kuri iki kibazo Eh, burya rero uko ikipe y'igihugu iba yubatse biba bitandukanye n'ikipe eh, club ubwayo ni nako n'amarushanwa atandukanye ama- amabwiriza aba ya- ayigenga Eh, bityo rero imikinire ikagenda inatandukana Eh, iyo eh, ikipe y'igihugu nyine iba igomba gukiniramo abanyarwanda gusa eh, Eh, ikindi noneho biriya bihugu bindi amakipe y'ibihugu byayo aba afite abantu bakina benshi bakina mu mashampiyona yo hanze cyane iyo bigeze rero mu kintu cy'igihugu baratumira ariko twebwe kugeza ubu ngubu ntabwo turagera aho dufite abanyarwanda benshi bari mu makipe yaba za nba cyangwa za g league ntabarageramo ariko ariko birimo birubakwa birimo birageragezwa bashaka borohera abana ba- bakiri bato bazi- bara- boroherezwa bagahabwa ibikoresho byiza kugira ngo bagende bakine mu makoleji akomeye abatoza eh, ku buryo buhambaye no kugira ngo babone babe porofesiyoneri babe mu rwego porofesiyoneri ariko ibindi bihugu ni ibihugu biba byarabigezeho kera eh, za senegal ziba zarabigezeho za sudani ziba zarabigezeho za kameruni ziba zifite abakinnyi benshi bakina muri eh, nba kuri iyi mbuga ntabwo ba- ba- baje ariko niba rero muri girigi bagiye baza NBA aba NBA ngo bazajye- bazaza mu gihe cy'urwego rwa nyuma ariko n'ubundi bafite abana benshi bashyira hanze ariko twavuze na filime zo kuvugaho iyi exposure tuvuga eh, aya mahirwe ahabwa abana kugaragara bigatuma bagenda bakajya gukina mu maligi hanze aho imikino bahura n'imikino ikomeye ndetse na- na- na competition zindi zo mu rwego rwo hejuru ibyo rero mu byo- ku- ku banyarwanda ubwabo twari tarabigeraho neza nubwo turimo kubyubaka ariko ndahamya ko bizaza kandi atari kera cyane Eh, hanyuma rero kubera ko ikipe y'igihugu aba ari abo banyarwanda gusa bakinamo eh, ntabwo byashoboye ku andi makipe akajya azana abakinnyi babo baturutse hanze benshi ntabwo mu by'ukuri nk'uko mu- mu- mu- mubivuze ntabwo bashoboye gutsinda ariko noneho kuba twongeyemo abandi andi maraso mashya kuko bari- baribyemera bazakinisha ba banyarwanda beza hanyuma eh, iyo iyo kemisi cyangwa se burende cyangwa se aho haburaga umukinnyi runaka ari naho natwe twajya tureba tukavuga uti muri kipe mu banyarwanda dufite dufite aba kuri mu- kuri mu- kuri nomero iyi n'iyi hari kanaka ukina neza ariko harabura ka- umukinnyi ahangaha ari nayo tugomba gushaka tubari hanze nuko rero twajya tubikora kuburyo duhamya ko ikipe yacu ikomeye ndetse abakinnyi nabo iyo bagezemo bavuga abanyarwanda iyo bagezemo hagati yabo ngabo ba- baza kubateringa mu bitugu cyane cyane ku myanya tubona ko bidafite abakinnyi beza cyane nabo barabyishimira kumva ko buri wese yitanga ku mwanya we noneho bahuza bose hamwe bagako- bagakora ikipe ikomeye ndabona rero atari ikintu cyaba- kizabatera wenda kumva ko bari underdog nk'uko wari ubivuze cyangwa se ko bafite wenda imbogamizi yo kuba ba- badahagaze neza kubera ko uko kongeramo izo mbaraga aho tubona zari nkeya wazongeremo turabona ko biza ikipe ihagaze neza kandi ko izitwara neza murakoze bwana murinda bigwi mu masegonda make cyane mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko iri rushanwa rya bal ah, ryatewe inkunga kandi rirashyigikiwe cyane n'abantu bakomeye haba nba amateleviziyo akomeye muri amerika muri canada n'ahandi Ah, abantu nka perezida barack obama wayoboye amerika ari mu bantu bashyigikiye iyi gahunda abantu nka masayi ugiri uyobora ikipe ya raptors yo mu gihugu cya toronto ni iki mwifuza nk'abanyarwanda ah, kugira ngo uyu mukino ube wagera ku ntera yisumbuyeho ah, kuri abo bantu cyane cyane bashyigikiye iri rushanwa mu magambo make
murakoze ikibazo cyiza icyo twifuza ni ukugira ngo intego baba bafite ni ukugira ngo nk'ubu mwahizwe dutangira ni ukugira ngo n'abanyafurika bigaragaze babone aho bakinira ku rwego mpuzamahanga ndetse n'isi yose ibabone kuko amateleviziyo yose eh, aba ahari kandi abyerekana ku isi yose ibyo rero tuvuga natwe eh, icyo twavuga ni uko abana b'abanyafurika bazakina bagomba gukina cyane bakigaragaza Eh, noneho bongemo n'abatoya baki- baki- baki- bakiri bato cyane bifuza nabo kugaragara ni ikintu cyiza cyane cyakozwe ubu rero buri mwana wese w'umunyafurika aba yifuza kugira ngo agaragare kandi ayikine kandi urwo rubuga bararuhawe tuba tubona rero abo bantu batekereje iyi gahunda ndetse n'abafasha ba- n'abayi- n'abafasha abandi batandukanye kugira ngo iyi gahunda igende neza bakoze ikintu cyiza cyane kandi turabashimira ariko nabo ibyo bifuje turamya ko ari byo kuko mwarimu wabivuze abakinnyi bamwe na bamwe bagenda babona amakipe yandi yo hirya no hino agenda bifuza kandi nta handi barashobora guhurira nta n'ahandi bashobora kubamenyera ariko nirwo rubuga rwo kubigaragaza kandi birim- birimo birakorwa murakoze francis murindabigwi umuyobozi w'ikipe reg yo mu rwanda izaseruka mu irushanwa rya bal ikazakina umukino wayo ku cyumweru n'ikipe ya isr yo muri morocco nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya amerika kandi muzi ko ijwi rya amerika rizageza ku bakunzi b'uyu mukino hirya no hino ku isi ah, uko uzagenda uba turi abafatanyabikorwa ba bal na nba nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya amerika Ah, ndibaza ndibaza ko francis eh, dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko steve hagumi steve hagumi intwari nawe wakinnye ikipe ya patriots ukaba warakinnye muri bari ah, ya mbere mu rwanda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya amerika kandi ngusaba ko igihe tuzagukenera muri aya marushanwa uzadufasha kugira ngo uduhe ubusesenguzi uko imikino izaba igenda wakoze cyane steve nawe ndibaza ko tumu- tumubuze claude munyandi wowe ku cyumweru tuzaba turi kumwe tugeza ku banyarwanda n'abakurikira irushanwa rya bal uko umukino uzaba ugenda hagati y'ikipe ya reg ndetse na isr yo muri mo- mu gihugu cya moroko guhera isaa kumi zo mu rwanda nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
urakoze cyane edi ubwo nyine nta yindi ntumwa naho ku cyumweru tugeza ku bakunzi bacu umukino uri mu kuba urakoze cyane nshimire bagenzi banjye bamfashije mu buhanga bw'ibyuma Jodone Cyubahiro ndetse na Nadia Taha namwe mwakoze cyane muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe